ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turavugira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mwiriwe neza se ni thomas kamirindi ubasuhuza ni ikiganiro murisanga padiri thomas nahimana mu kwezi kwa cumi na kumwe gushize padiri thomas nahimana na bagenzi be bari basubiye mu gihugu cyabo cy'amavuko u rwanda bagarukira ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cy'i Nairobi thomas nahimana ni umukuru w'ishyaka sekreteri generale cyangwa se umunyamabanga mukuru w'ishyaka ariko ndakeka ari rwo rwego rukuru sibyo toma niko bimeze yego uri umukuru rero w'ishyaka ishema ry'u rwanda rikorera mu mahanga icyo gihe bari bagiye kwandikisha ishyaka ryabo mu rwanda no gutangira rero kwamamaza padiri thomas nahimana ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ateganijwe mu kwezi kwa munani gutaha mu magambo make ariko se padiri thomas nahimana ni mu ntoki yavukiye mu bugarama muri cyangugu mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na rimwe niko se ubu twavuga ko wujuje imyaka mirongo itandatu mirongo ine n'itandatu cyangwa uracyafite mirongo ine n'itanu mirongo ine n'itandatu ahubwo irarenze hehe nuko wize amashuri abanza kuri nzahaha ni mushaka ayisumbuye uyiga muri seminari nto yo ku nyundo seminari nkuru wayize i rutongo i kabgayi no mu nyakibanda nuko urayirangiza iyo mu nyakibanda ku itariki ya munani ku itariki ya cumi n'umunani y'ukwezi kwa karindwi mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda uhabwa ubupadiri muri diyoseze ya cyangugu nibyo niko byagenze ubwo wari ufite imyaka makumyabiri n'umunani y'amavuko rwose nuko padiri tomasi nahimana yakoze muri paruwasi nyamasheke hanika na muyange yigishije muri seminari nto ya cyangugu yayoboye komisiyo ya diyoseze ya cyangugu y'ubutabera n'amahoro mu kwezi kwa cumi na kabiri mu bihumbi bibiri na gatanu padiri nahimana toma yagiye kwiga mu bufaransa yakoze n'akazi ko kuba padiri muri diyoseze loava n'iya rouen ubwo rero aho ni mu bufaransa ubwo birumvikana yuko musenyeri we wa cyangugu umushumba wa cyangugu n'aba bayobora izi za diyoseze zo mu bufaransa loava na rouen bari babyumvikanyeho hariho amasezerano amadiyoseze asinyana kugira ngo umupadiri ashobore gukora akazi ke muri diyoseze yindi itari yakomokamo niko bigenda nuko noneho mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri wandikiye musenyeri wa diyoseze ya cyangugu umushumba wa diyoseze yawe umumenyesha yuko ufashe igihe cyo kujya mu kiruhuko no kwikorera ibindi nuko musenyeri rero wa cyangugu tubibutse yuko ari bimenyimana jean damascene yaguhagaritse mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu umaze gushinga ishyaka ishema ry'u rwanda ariko kuguhagarika ku mirimo y'ubupadiri ntibivuga yuko yakwambuye ubupadiri uri umupadiri niko bimeze rwose kiriya ni icyemezo cy'ubuyobozi kubera ko nafashe icyemezo cyo gukora politiki ku mugaragaro nanjye nari mbizi ko ariko bigenda uba uhagaze ku kuvuga misa no kuyobora paruwasi yagombaga kubikora rero ariko ubu ngubu ku giti cyawe nko mu muryango runaka ugiye gusura abantu ushobora kuhasomera misa ushobora gutanga penetensiya mbese amasakaramentu ushobora kuyatanga ariko atari mu kiliziya ku mugaragaro ndabyirinda ndabyirinda kubera ko ntabwo nshaka kuvanga imirimo niyemeje yo gukora politiki n'iya kiliziya kugira ngo hatagira ubyibeshyaho njya mu misa nk'abandi misa nshobora kuyivugira iwanjye kandi ndabikora koko ariko kuva nabona urwo rwandiko sinyivugira abandi sinyivugira kominote ariko ntabwo bibujijwe ko wayivugira n'abandi mu mwiherero ari mu mwiherero ngira ngo byakorwa ariko umuntu arabyirinda kugira ngo hatavaho impamvu yego nuko ishema ry'u rwanda rero ishyaka washinze hamwe n'abandi mufatanije ubu ngubu ukaba uribereye umunyamabanga mukuru mwageze gutya murahaguruka rero nyine nk'uko nabivuze mushaka kujya kwiyamamaza ntibyabakundiye none urateganya gusubira mu rwanda n'abantu bo mu ishyaka ryawe urateganya kuhaguruka ku itariki ya makumyabiri na gatatu y'uku kwezi kwa mbere kurimo ubu hasigaye iminsi cumi n'ibiri yonyine gusa hagati aho reka mbanze ngushimire ko waje kudusura ukamera no kuduha iki kiganiro duhite reka dutangira uritegura gute gusubira mu rwanda
mu by'ukuri icya mbere cyari kitujyanye si ukujya kwiyamamaza icya mbere cyari kitujyanye ni ukujya gushinga ishyaka kugira ngo tuba kuko niyo nzira yonyine ihari yo kugira ijambo ku miyoborere y'igihugu ugashima ibi- ibizima eh, ibyo mugaya mukaba namwe mwavuga muti turasaba abaturage ko baduha ububasha ka- natwe tukabikosora ubu rero turiteguye nanone byaratubabaje kuba tutarashyitse ku itariki ya makumyabiri na gatatu z'ukwa cumi na kumwe ariko ubu kuri makumyabiri na gatatu z'ukwa mbere siho tuzahaguruka niho tuzashyika i kigali Oh, ubwo muzaba mwahagurutse kuri makumyabiri na kabiri tuvuge noneho turi kwirinda kuvuga igihe tuzahagurukira
Eh, komeza
Eh, ariko kuri makumyabiri na gatatu byanze bikunze muzagera i kigali mu rugero byaduturukaho kereka habonetse izindi ngorane zit- zi- zitaduturutseho ariko twebwe turifuza rwose kuzarara i kigali kuri makumyabiri na gatatu ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu nagira ngo mbabwire yuko n'iki kiganiro turimo tugerageza kugishyira kuri facebook kigahita uko turimo tuganira na padiri nahimana toma nuko ubushize rero mugerageza mu kwezi kwa cumi na kumwe mugerageza kujya mu rwanda mukagarukira i nairobi habaye ikibazo cyo kudasobanukirwa mwagize ikibazo cya viza mwagize ikibazo cya pasiporo mwagize ikibazo cya politiki babashije kugenda mu by'ukuri byagenze gute ubu ngubu wabisobanura gute mu magambo make nabisobanura rwose mu magambo make twe- twiteguye kare dushaka kujya iwacu kandi dushaka kujyaho nk'abanyarwanda by'umwihariko ngewe ni uko nkora de- nkora ibyo amategeko asaba byose kugira ngo ambasade y'u rwanda i paris ibe yamvugururira pasiporo yanjye y'u rwanda yari yararangiye mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu ndebe ko nabona pasiporo nshyashya noneho aba ariyo ngenderaho ariko kuko nzi ko iby'iwacu hari igihe bitinda nkoresha na pasiporo yanjye mpabwa n'igihugu cy'ubufaransa kugira ngo nsabe viza nk'umuturisite nta kundi nari kujyayo Eh, noneho mbashe kuyigenderaho iyo viza narayisabye hashize amezi atatu n'ubu ndacyayitegereje
uyisaba muri ambasade y'u rwanda y'u Rwanda nagiyeyo kenshi narahamagaye inshuro nyinshi cyane kugeza ku munsi wa nyuma wo kugenda ariko hagati aho kuko nyine tuzi iby'iwacu uko bikora eh, twashakishije inzira zose kugira ngo twihe amahirwe yose mbese nagiye no muri viza y'abanyakenya gusaba viza iriya yemerera abaturuka muri uganda mu- mu rwanda no muri, Tanz- no muri kenya kuba bakwinjira muri biriya bihugu iyo rero nari nayihawe nayo nari nyifite mu by'ukuri niyo nagendeyeho uyihawe na kenya nihawe na ambasade ya kenya i paris ubu se noneho ambasade y'u rwanda yari yaguha pasiporo y'u rwanda kugira ngo nsoze ikibazo rero mwari mumbajije ntabwo twahagaritswe kubera ko tudafite ibyangombwa twari dufite byuzuye ahubwo twahagaritswe nyine kubera icyemezo cya politiki kibabaje cyo kuvuga ngo ntitwajya mu gihugu cyacu ubu rero eh, hagati aho hari ikintu cyabaye kuko perezida wa repubulika yavuze ijambo ryiza ku mugaragaro avuga ko atumva impamvu rwose babuze umunyagihugu kwinjira byari byaduhaye icyizere ko noneho eh, nibura iyo viza cyangwa iyo pasiporo byangeraho noneho tukazagenda eh, tubifite n'ubu turacyafite icyo cyiza ariko ubushize mbere y'uko nzi no muri amerika nagiye no muri ambasade y'u rwanda mbonana na poromiye konseye muri ambasade i paris ndabaza ndetse eh, ya viza noneho ubu yaba yarabonetse arambwira ngo ngo igisubizo ntikiraboneka biradutangaza cyane cyane ko ambasaderi w'umubirigi witwa nduhungirehe olivier wagaragaye cyane muri iyi aferi yacu yo guhagarikirwa muri kenya yakomeje no kuntuma ambwira anyuze kuri bamwe mu bo dukorana mu ishyaka ati perezida wa repubulika ntabwo yari azi biriya byabaye ati ubu ariteguye noneho ariteguye yabivuze ko ubundi mwagombye kubona viza nimugende muyis- mu- bayibahe Na- ariko nagiye i Paris, n'ubu sindayibona nkaba nizeye ko muri iyi minsi isigaye eh, tuzayihabwa ari viza ari pasiporo kugeza ubu ngubu nta nta na kimwe ufite pasiporo y'u rwanda pasiporo sindayibona ntanayibonye nazayibonera n'i kigali ntacyo bitwaye Eh, ariko iyo viza yo ndacyizeye ko nzayibona uko bizagenda kose tuzataha uko bizagenda kose kuri makumyabiri na gatatu tuz- Yego.
tuzajya mu rwanda ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ndimo ndandika amazina y'abantu bategereje kuri telefone bifuza kuganira na padiri nahimana toma uzagera rero mu rwanda ku itariki ya makumyabiri na gatatu y'uku kwezi kwa mbere uwa mbere dufite ni iridofonse iridofonse iridofonse Mwiriwe, wiriwe neza mwiriwe.
yego yego uvuga akabazo kagufi
mfite utubazo dukeya yihangane yandike n'akabike kugira ngo atunsubize mutumirwa oya iridofonso wereka twumvikane uvuga akabazo kamwe kubera ko abantu bategereje ni benshi pe uvuga akabazo kamwe kagukomereye oke ntacyo mume tubiri twonyine gahunda tukwemereye
Eh. akabazo ka mbere rero mubaza nyakubahwa padiri yego ndamubaza rwose arabona ko eh, amashyaka menshi i burayi avuka nk'imegeri kandi yose akavuga ko aharanira imibereho myiza y'abanyarwanda
Eh, uravuga amashyaka y'abanyarwanda ari mu ari- mahanga Eh, ko abona ayo mashyaka rwose yose avuga ko asenyera umugozi umwe ari ayo gufasha abanyarwanda abona inzira nziza ari ayo ku- ari- ari iyo kujya gukorera aho za burayi kandi mu by'ukuri abo abagenerwabikorwa bari hano mu rwanda ye ako ni kamwe
aka kabiri rero eh
Eh, a- arabona njyewe ubwo yari za kenya hari abavugaga bati padiri ahubwo aradutsindiye ko twumva ubutabera bwamukubita intahe mu gahanga kuki abuzwa kugera mu gihugu ngo abazwe we nta bwoba afite bwo kugera mu rwanda ko eh, hari abavuga ko hageze ashobora kujyana imbere y'inkiko niba hari ibintu ah, bikekwa barakoze by'amagambo n'iki byose hanze mm. iridofonso urakoze Eh, reka gusubiza utu tubiri Murakoze rero cyane.
ye padiri
urakoze cyane urakoze cyane iridefonsi ku kibazo cya mbere cy'amashyaka menshi uvuga ko avuka nk'imegeri ari hanze eh, nta- ni ikibazo nyine cyo kubura urubuga mu gihugu cyacu nta mashyaka ubundi yagombye ajya kuvukira mu mahanga niba avukira hanze ni ukubera icyo kibazo cy'urubuga tubura mu gihugu cyacu ariko amashyaka yose azi ko abagenerwabikorwa nk'uko bivuga bari mu rwanda yose arifuza gutaha abanyarwanda barifuza gutaha ni benshi wabonye iridofonsi ko natembereye mu bihugu byinshi rwose byo ku isi nkaganira n'abanyarwanda dore n'ubundi muri amerika ariko abanyarwanda bifuza gutaha bakagirira igihugu akamaro ni benshi icyo dukeneye ni uko urubuga rufunguka bose mu by'ukuri barabyifuza ku kibazo cya kabiri cy'ubutabera urambaza uti ntufite ubwoba ko hari abategereje ko bagufunga nakomeje kubyumva ariko bikanambabaza nkavuga nti mbese kubivuga gutyo ni ugushinja leta kwigishinja kwigifunga abadafite icyaha Mu- mu- ni ubundi buryo bwo gushinja leta y'u rwanda ngewe rero nta bwoba na busa mfite iri defonse ndabigusubiriramo habe na busa kuko nzi ko nta ko nta cyaha nakoze nta cyaha nagombye kubazwa muri kiriya gihugu nzagenda rero nzajya mu rwanda uwo wumva naramuhemukiye azitabaza ubutabera tuzabireba ariko ngewe nta bwoba mfite kubera ko nta cyaha mfite nuko byifashe iri defo
kuri telefone dufite nanone ernest ernest
karame akabazo kawe nawe ka- ukagire kagufi kubera ko abategereje ari benshi
eee mm.
mba icyo nyakubahwa padiri ikintu nashaka kumubaza Mhm.
ni iki yabona muri politiki abaye abaturage bamugira icyizere ni iki yahindura muri politiki y'u rwanda kugeza ubu ngubu ernest urakoze Reta- reka ahita agusubiza Eee,
mu magambo make Ernest hari hari hari ibyi- hari ibintu byakozwe mu gihugu hari ibyubatswe ibizima rwose ntawe utabishyigikira ariko tuzi ko n'igihugu cyacu kigifite ibibazo mu rwego rwa, rwa, rwa, rwa demokarasi n'urubuga rwa politiki rwose mwizere ko abaturage bangiriye icyizere demokarasi nakoresha uko nshoboye na leta twaba dufatanyije na leta n'abanyoboye inzego za demokarasi zigashyirwaho kandi zikubahirizwa ariko by'umwihariko mvuze mu magambo make hari amagambo atatu hari ikintu cyitwa akarengane hari ikintu cyitwa iterabwoba hari ikintu cyitwa kwikubira ibyiza gi- by'igihugu ibyo ngibyo intambara yacu niho yajya akarengane kakavaho iterabwoba abaturage rwose bakabasha gukora mu bwisanzure ntawe bashyiraho iterabwoba bakishyira bakizana ubundi tukirinda ko ibyiza by'igihugu byikubirwa n'agatsiko ka- ka bamwe ahubwo abanyarwanda eh, bakaba babisaranganya Sin- Ah, sinerwa nkugira mu- mu- muri gahunda twateganyije yitwa dufite umushinga witwa kunga bene gihugu kugira ngo babashe bafatanye kwiyubakira u Rwanda rujya mbere ukubiyemo ingingo ingingo mirongo itatu n'eshatu zivuga ibibazo mirongo itatu na bitatu by'ingenzi tubona twakwibandaho gukemura n'ibisubizo mirongo itatu na bitatu umushinga wacu ni uko witwa kunga bene gihugu kugira ngo dufatanye kwiyubakira u Rwanda rujya mbere uzabibona mu minsi mikeya tuzatangira kubishyira ahagaragara Eh, uz- ibyo twahindura birahari kandi tukabihindura ku neza y'abanyarwanda tukabihindura atari uguhima leta iriho ubu ngubu tukayihin- tukabihindura atari uguhima ababanje kuyobora igihugu ahubwo kugira ngo u rwanda rurusheho kujya mbere nikoze padiri iyo uvuga ko hari ibintu byiza leta yakoze hari nk'ingero ebyiri watanga ntibibe gusa mu magambo
ubundi leta iriho ngende muri opozisiyo opozisiyo ntishinzwe kuvuga ibigwi leta muzabibona hose ku isi hose ariko hari ibyo leta yubaka by'abanyarwanda itagomba kwiyitirira n'ishyaka ahubwo riri ku butegetsi ritakagombye kwiyitirira iyo bikoze nk'ibintu infrastructure iyo yuba- Ibikorwa remezo.
i- i- ibikorwa remezo iyo bubatse imihanda bakubaka inzu ifitiye akamaro eh, nk'iriya convention center Eh, baku- bakagura indege nka ziriya twa- twabonye ahubwo ejo bundi wabona ari njye uyigiyemo mbere ya kagame ntashye eh, nk'iriya ndege nziza bagu- ba- baguze Ya Rwanda Air.
No- yego nubwo tuzi ko abye- wenda bya- byakozwe ku madeni azaremerera abanyarwanda ariko n'ibikorwa by'abanyarwanda ntabwo ari ibikorwa bya perezida wa repubulika ibyo rero tugomba no kujya tubyemera tukabishima eh, hanyuma bikabyazwa umusaruro ahubwo ikibazo nyine ni ukumenya niba uwo musaruro nyine ufitiye abanyarwanda akamaro n'icyo abantu bareba ariko bene ibyo bikorwa byiza bikorwa na leta nabyo bigomba gushimwa kuko aho hari ingeso twaguyemo y'uko leta igiye ijya gusebya ababanje ibyo nabyo nibyo bituma tutagira amateka mu rwanda ariko nk'ibi bihugu by'abarayi twabayemo tubona ko bakomeza ibyiza bakabikomeza bakabishima ndumva natwe niyo twaba turi muri opozisiyo tugomba kuva kuri uwo murongo wo kugaya ibintu byose no gusebanya no guharabikana tugashima ibyiza biri gukorwa ibigoramye bituma abanyarwanda batiyunga bituma abanyarwanda barengana akaba aribyo bikosorwa hanyuma ubu ngubu u rwanda rufite abakiri bato benshi i- i- bo mujya mubatekereza kuko i- nk'ikibazo cyo cy'amashuri ikibazo cy'imirerere byo mujya mubitekerezaho mubiha agaciro mukabishyira imbere muri gahunda zanyu buriya rero muri za ngingo mirongo itatu n'eshatu twavuga iya mbere ni iyerekeye kurera kurera kurera urubyiruko amashuri na edikasiyo y'urubyiruko mu by'ukuri nicyo dushyize imbere nta yindi ntambara twifuza u rwanda rwajyamo iretse uretse iyo ntambara yo kurwanya ubujiji no gukora amashuri cyane cyane amashuri y'imyuga azatoza urubyiruko buri mwana mu rugero byashoboka leta yabishoboramo akigishwa umwuga ndetse ahubwo ubwo bimbaje reka njye kure kuko dufite umushinga ukomeye wo gufungura n'amarembo y'u rwanda ni ukuvuga u rwanda ninde tuba turabizi dufite urubyiruko nibwo bukungu bwacu kurera bariya bana neza bakamenya umwuga twarangiza tukabafasha tukabafungurira amarembo utabashije gukora akazi mu rwanda akaba yajya gukora no mu karere k'ibiyaga bigari akaba yajya n'i burayi no muri amerika abana tukabasohora bakagenda bakareba isi rega abanyarwanda twarazengurutse ubu ngubu ku rundi ruhande dufite undi mushinga w'amajyambere y'icyaro kandi uzashingira ku banyarwanda bari hanze ni ukuvuga gufasha abari hanze aba bashakanye n'abazungu aba banyarwanda baba hanze aha bafite ubushobozi kubafungurira amarembo bakagaruka mu gihugu cyacu bakajya mu murenge amajyambere agashingira ku murenge abakomoka mu murenge umwe bakagira icyumweru kimwe mu mwaka nibura eh, baza mu murenge wabo bakareba imishinga izaba ihari Eh, mu by'ukuri du- dufite igitekerezo kuko twa- hari- hari- hari porogaramu twise ngo miri korine miri poroje ku buryo nka buri mu- murenge waba ufite nk'imishinga itatu igihumbi imishinga igihumbi yego nka buri murenge ukaba ufite nk'imishinga itatu ishobora ku- ishobora guha akazi nka- nk'abasore nk'urubyiruko nk'ibihumbi bine bitanu noneho tukayishakira finansoma kuko nicyo kibazo tugashaka uko iyo mishinga yahabwa amafaranga twitabaje mbere na mbere abanyarwanda baba hanze kandi ni ibintu bishoboka radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga turaganira na padiri thomas nahimana niwe nanjye ni thomas ariko murebe uwambaye karavate niwe thomas nahimana nuko kuri telefone dufite eliyezer eliyezer
karame karame akabazo kagufiya
akabazo kagufi nk- nk'uko ubivuze eh, nanjye ni kwizera eliyezer ndanigisha mu karere ka rulindo hano mu rwanda Mm, ikibazo nashaka kubaza nyakubahwa padiri kugeza amagingo aya ngaya twebwe nku- nk'uko tubibona nk'uko yaravuze ku rubyiruko twebwe turabona ibintu bimeze neza kandi tukabona n'ubuyobozi buriho tubyishimiye uretse ko twahanaguze dutegereje uwo nyakubahwa padiri tomasi ariko tukaba tumwikije tukumva ngo ntabwo ageze i kigali imbogamizi zo nabanje kuzumva ariko ndashaka kugira ngo byibuze numve nku- nk'ibintu bishyashya bishyashya ashobora kuba kuza kuba yakongeraho kugira ngo dukomeze dukomeze tugire ubuyobozi bwiza kugeza amagingo aya.
urakoze cyane
yego yego Eh, ha- ikintu ntari navuze ku- kuri biriya by'urubyiruko cya mbere twakunze kuvuga ngo ishyaka ryacu ni irya nouvelle generation ni ukuvuga mu by'ukuri ni ukuvuga mbese ishyaka ry'abajyambere ry'abajyambere rwose porogaramu zacu z'ingenzi ni izireba ku ku gusubiza icyizere aba- urubyiruko kugira ngo rugire ejo hazaza heza tugaheraho ibintu bigeze noneho rero aravuga ati ibintu bimeze neza Eh, ubwo we ari muri abo bameze neza ariko twebwe amakuru dufite ni uko shomaje urubyiruko rudafite akazi rurangiza kwiga amashuri rukayarangiza ntacyo rufite ababyeyi baragurishije n'udusambu twabatunga ni benshi cyane barahari barategereje babuze icyo nta mushinga basho- bafite ntabwo bashobora kwihangira imirimo bada- bahereye ku busa E, niba uyu muvandimwe Eliyazari ubaza we nta kibazo afite arunguruke iruhande rwe twe tuzi ko hari abandi benshi kandi bategereje ko bafashwa nibo rero tuvuga ababonye ibisubizo nta kibazo bajya imbere ariko hari benshi bagifite ikibazo ubwo ntitwiriwe tujya mu mu bindi bibazo kuko n'ivangura riracyari mu rwanda ni kimwe mu byo abantu bagomba kurwanya gikomeye kugira ngo ivangura rishingiye ku kintu Rishi- kera twagize ibibazo bikomeye by'ivangura rishingiye ku moko no gush- rishingiye no ku no ku turere n'irondakarere muri iki gihe umuntu namubaza nawe nti rungura ukurebe mu rwanda ibyo bibazo byarashize burundu cyane cyane ivangura rishingiye ku bwoko ntabwo ntinya kubivuga noneho umuntu akavuga ati abana bose b'abanyarwanda amahirwe angana haba mu mashuri haba mu kubona imirimo abana bose b'u rwanda amahirwe angana nibwo tuzaba eh, duhagaritse za ntambara zi- zihora zigarukirana mu rwanda ryasubiranamo iyo ngingo yitwa ngo abana bose b'abanyarwanda amahirwe angana ngira ngo ni- ni- niyo ntero ya kampanye tuzakoresha kuko tubona aricyo kibazo kiri mu rwanda gikomeye kurusha n'ibindi uvuze ku kabazo k'amoko abanyarwanda ubu ngubu batinya kuvuga ubwoko bwabo wowe uri umuhutu cyangwa uri umututsi cyangwa uri umutwa Mhm, kandi uvuze ko bayatinya mu rwanda ntibikibaho n'ishyaka mu rwanda zinzongera kubivuga kubera ko nta moko bavuga ariko ubu ngubu ariko ntabwo urajya mu rwanda yewe sinirwa mbivuga ba Tom Ndahiro barabyiyandikira Um, amoko y'u rwanda nawe baho bamenyeye ko ndi umuhutu kandi kandi ntaho byanditse mu irangamuntu ntawe bivuga ariko uzambarize Tom Ndahiro azabikubwira ariko ikibazo si icyo Eh, ikibazo ni ukwikubira kw'abanyarwanda hari abantu bashaka kwikubira ibintu bakagira icyo bashingiraho ibyo twarabibonye ariko no mu Kinyarwa- no mu- no mu rwanda uzabirebe muri serivisi zimwe na zimwe nk'uko byariho kera ivangura ni ikintu kibi cyane iyo ufashe ingabo iyo ufashe kubona akazi iyo ufashe mu mashuri ugashingira ku bwoko cyane uba uri gusenya igihugu kandi twabonye aho byatugejeje umuganda twifuza gutanga twebwe rwose icyo kintu kibashije kurwanywa abantu bakaganira niyo mpamvu twavuze ko na demokarasi ubwayo tuyifiteho igitekerezo kuko twavuze ko twakora demokarasi tugasaba abanyarwanda tukabiganiraho yitwa demokarasi y'impanga ni ukuvuga gufasha cyane cyane abahutu n'abatutsi bagafatanya mu nzego zifata ibyemezo bakaba bari kumwe ndetse twari dukora ibintu bimeze nk'amaduwo bakajya bakaba bari kumwe kugira ngo hatazongera kumva umuntu ubangamirwa muri kiriya gihugu ngo acyumve akibemo yitwa umunyamahanga cyangwa yitwa igipinga cyangwa yitwa inyangarwanda icyo ni cyo kibazo gikomeye kurusha ibindi babihakana batabihakana gishobora gutuma u rwanda rujya mbere cyangwa rugasubira inyuma rugasenyuka nk'uko twabibonye twe rero turashaka gutanga umuganda mu kugi- mu- mu kugikuraho ariko se padiri eh, reka eh, aho ngaho rwose ntabwo ntabwo nsinda ngo nemere gutinya kuvuga ubwoko nawe ukabihirikira abandi ngo babikuvugire ni ukubera iki ni ukuvuga ko hari ikibazo reka dusubire inyuma gatoya kuko uvuze nu- nuko nanone ubu ngubu hari ukwikanyiza gushingiye ku bwoko ku butegetsi bwa habyarimana nakuriyemo nabonye ko abahutu nibo bari bafite ibintu byinshi abatutsi bari bake cyane ugasanga nko mu- nko mu baminisitiri makumyabiri n'umwe makumyabiri ni aba- ni abahutu umwe ni umututsi ibyo byarabaye mu gisirikari abofisiye benshi baraba baraba- bara- abahutu ugasanga nka babiri batatu ni abatutsi mu bakoloneli bo bari bafite umu- umu- koloneli fulu buzuye tudashyizemo abariyoti na koloneli hari harimo umututsi umwe rukumbi abandi sinzi umubare wabo bari benshi cyane barengaga mirongo none ubu ngubu nabwo turashaka kuvuga yuko abatutsi ari bo bari mu nzego z'abajenero bari mu nzego za diplomasi bari mu nzego z'ubucuruzi abahutu bakaba ari bo bakeya
urambwira ngo ndatinya kuvuga iby'amoko ntabyo ntinya kuvuga Nda- cyane cyane kuvuga ibibazo ni ukuvuga eh, twebwe uzi ko mu ishyaka ryacu twita abataripfana ni ukuvuga ko ata- si abantu bahuragura ibigambo gutyo gusa ariko ni abatatinya kuvuga ukuri kwakiza ko mu rwanda hari hari hari, hari inzego zubakiye cya- njyewe numvise bibanze ku gisirikari gusa reka aricyo tuguma kuko Na hari impamvu diplomasi nayivuze Hari impamvu.
n'ubucuruzi Oya, nabuvuze im- oya, Ni- nda- mbaza gusa ndagushima uko watangire ku gisirikare kuko buri gisirikare muri afurika cyane cyane mu bihugu by'iwacu twabonye ko cyagize amateka akomeye mu byerekeye kuyobora ibihugu ubu rero yo- ntacyo nshaka kubivugaho rwose nawe wandungurukira igisirikare cy'iwacu cyane cyane mu nzego mu nzego zifata ibyemezo ni ukuvuga abako- uzi ko mu gisirikare gikora ni, ku- ni ordre obeyisance abayobozi nibo b'ingenzi buriya rero imwe muri reforme orudiro beyisanse ni ukuvuga itegeko kumvira undi akaryubahiriza undi akaryumvira Eh.
buriya rero eh, mu nzego z'igisirikare naho hakeneye ivugururwa hakeneye ivugururwa ku buryo abanyarwanda bose bibona mu nzego za polisi no mu nzego z'igisirikare kuko niba inzego zicunga umutekano w'abaturage arizo zisubira inyuma zikabatera ubwoba cyangwa zikabarasa ku manywa y'ihangu harimo ikibazo gikomeye icyo ntawe utakibona si ngewe ukivuze nubwo mu rwanda nyine badatinya kuvuga ibibazo nabyo kandi impamvu batinya birumvikana nicyo kintu nahoze mvuga cy'iterabwoba rigomba kuvaho leta itera abaturage ubwo bikababuza kuvuga ariko icyo ibyo bibazo biriho ni ndetse utabibona utabibona yaba atari umunyarwanda akaba ariyo mpamvu rero numva dukwiye gutobora tukabivuga ngewe nsezeranyije abanyarwanda ikintu kimwe kandi nakibasezeranije nagera ningira amahirwe yo kugerayo ntabwo nzigera mbeshya umukuru w'igihugu nzamubwiza ukuri mbona kubaka ibi bikosowe byagenda neza igihe wowe ugifite ubutegetsi n'ubu utabufite nanjye naba ubuhawe njye nzabikosora ariko nawe ubikosoye nagushima kandi ubundi na opozisiyo nicyo bivuga ubusanzwe nicyo bivuga we ntabwo ari ugusenya ni ugufasha abandi gukosora ibitameze neza igihe bafite ubutegetsi hashobora kubaho opozisiyo itari responsable ishaka gusenya bibaho bishobora kubaho ariko twese iyo turimo twe turi muri opozisiyo yubaka itanga proposition z'ibyakorwa ibitekerezo byubaka ibitekerezo byubaka niyo mpamvu ningerayo ngewe ntabwo nzatigenda kuvuga ngo ibi ntibigenda ntibigenda abanyarwanda bandusha kumenya ibibaremereye bandusha kumenya ibibagoye barabizi twese turabizi n'ibyo bakeneye twebwe tuzaba icyo tuzavuga gusa ni ugutanga ibyo bitekerezo byubaka tuvuga tuti mu burezi ibi bikozwe gutya ikibazo cy'akarengane ikibazo cy'ivangura ikibazo cyo gutera imbere cyaba kigiye byatungana kurushaho mu byerekeye ubukungu ubukungu mu byerekeye imibereho myiza y'abaturage mu byerekeye umutekano twebwe ni proposition tuzatanga gusa ibitekerezo byubaka radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga umutumire nk'uko dukunze tumaze kubimenyera ubundi ni umutumirwa mu kinyarwanda ni padiri thomas nahimana umunyamabanga mukuru ni ukuvuga mbese umukuru w'ishyaka ishema ry'u rwanda rikorera hanze y'u rwanda turi kumwe hano muri studio i washington dc kuri telefone dufite david david david we akabazo kawe kagufiya
akabazo mfite ni uko ndabanza kumusuhuza kwanza arakumva urakoze davide kubera cyane ikibazo mfite ni uko natwe basore twarakandamijwe cyane ku kibazo cy'imyubakire ariko nkaba ndi kuvuga ngo aba yagiye icyo kibazo akagifuhaho
komeza
ndavuga ati perezida w'igihugu agakuraho ikibazo cyo kuvuga ngo abasore ntabwo bakwiye kubaka atavuga ati bakwiye
niko david we ko telefone yawe ivuga nabi wagira ku ruhande gato tukareba tukumva neza niba noneho tukumva ntabwo twakumvaga neza byacikagurikaga yego
adufashije akagerayo wenda nuko mu minsi yashize urumva ukuntu yagiyeyo bakamuhagarikira ku kibuga cy'indege ibyo bitongeye kuba akagenda akadukiza tukabona ukuntu twubaka nkatwe basore byaba bidufashije cyane david urakoze
namwe murakoze cyane
urakoze david kuvuga icyo kibazo kibangamiye abasore cyerekeye kubaka ngira ngo ni ukubaka amazu ushaka kuvuga n'ingo n'ingo n'ingo bakabyara mukabyara mukororoka umuryango ni ikibazo cy'umuryango icyo ngicyo gikomeye cyo gushyigikira umuryango ni ukuri david icyo ni ikibazo ni uko turi mu kiganiro kigufi nari kukubwira igitekerezo mfite cyane ku muryango n'uko umuryango wafashwa kuko
mu magambo make cyane umuryango bwa burya ni shingiro ry'igihugu izi politiki zisenya ingo zigasubiranyamo abagabo n'abagore abana bakaba imfubyi bafite ababyeyi izi politiki ni mbi cyane ni ukuri muri mu ndangagaciro dufite imbere umuryango ni ingenzi niyo mpamvu rero muri uko gufasha urubyiruko nyine urubyiruko se warufasha kubaka ute ni ukurufasha cyane urufasha mu kwiga neza udashoboye kwiga amashuri maremare agahabwa umwuga bakagira ikintu binjiza bakagira agafaranga bashyira mu mufuka bagahabwa politiki ituma bashobora kubaka ibyo tuzabiganiraho igihe tuzaba tuvuga ibyerekeye porogaramu yo gufasha abanyarwanda kubaka mu mijyi iciriritse kugira ngo begerane ibikorwa remezo bibagereho bareke kuba ku misozi itagerwaho itagerwaho n'amashanyarazi itagerwaho n'amazi ariko mu by'ukuri urubyiruko nicyo kintu tuzaba dushyize imbere kugira ngo tubafashe babe bakwiteza imbere umusore wabashije kwiyubakira akazu umusore ufite ako yinjiza buri kwezi ashobora kuba ku rugo akabyara abana akabarera neza ariko cyane cyane ukamuha umutekano kandi akishyira akizana akishyira akizana yatangiza umushinga ntuwuhombye ngo uhore umwaka amafaranga utamuhaye uburyo bwo kuyageraho rwose davide ndakumva kandi ufite benshi mu bisange nzi ko icyo kibazo kiriho ngegano n'umupadiri muri paruwasi nabanye n'urubyiruko nkawe nabonye uko bahangayitse nabonye uko babaho akaba ari nayo mpamvu politiki turi gukora rwose yakubaka umuryango ariko yitaye by'umwihariko ku rubyiruko kugira ngo mugire ejo hazaza ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite kandi samuel samuel samuel we wi akabazo Samuel kawe Kabarebe.
yego akabazo kawe
yego meje nagomba mere nk'umubaza uyo uyo munyakubahwa Mm,
imboka yo gusa mu mbaro ko ibi kiganiro ndagifatiye hagati nabonye hariko ngo tongo padiri thomas sinzi ko ari padiri uwo twita abe mu gifaransa nibyo rwose
bo nagoma ndamubaze kubera ko tuzi abapatiri biba byagenze gute mbega baremera ubuca muri politiki hama ica kabiri kubera ko tumenyereye bavuga imvugo ziryohera mbega by'ukuri aremanga ko amaze gushika yobikora ibyo yemera ko namu- namwumvirije numva afise viziyo nziza kuri twebwe abajene nico kibazo yewe urakoze samuel padiri tumusubize icya padiri muri politiki nicyo twatangiriyeho ngewe nabaye umupadiri mu rwanda nkora akazi k'ubupadiri nkora umurimo w'ubupadiri imyaka itandatu nkukora mu bufaransa ariko nkaba umuntu ukunda gukurikirana iby'igihugu nk'ababazwa numva ko gusenga ni byiza ariko abantu basenga bafite n'amahoro yego no mu ntambara abantu barasenga ariko abantu basenga bakumvirwa bakaryoherwa ari uko bafite n'igihugu kirimo kirimo amahoro kitari mu ivangura kitari mu iterabwoba niyo mpamvu njye rero niyemeje kuba mpagaritse gukora muri paruwasi noneho mpitamo ku- kujya muri politiki ku mugaragaro atari rwihishwa mfatanya n'abandi dushinga umutwe wa politiki kugira ngo ibyo bitekerezo uri kuvuga nawe ko ari byiza tube twabasha kugira ububasha bwo kubishyira mu bikorwa mu gihe abaturage eh, bazaba baduhaye eh, ubwo bubasha ndavuga abaturage kuko twebwe inzira twahisemo ni inzira y'amahoro ni ukuvuga inzira yo kuganira n'abandi tu- tu- tu- tu- tukajya mu matora abaturage batugirira icyizere tukabikora nuko rero ndi umupadiri ntubishidikanyeho icyakora ubu ns- usabye penetensiya nakubwira nti oya ndi muri politiki umbwiye ngo ngushyingire nagutahira ubukwe naba mbyihoreye igihe ngiri muri politiki ariko ni umupadiri kandi wuzuye kandi ndacyariwe n'igihe washaka wasubira mu mirimo y'ubupadiri n'igihe nashaka nasaba kiliziya ko insubiza mu mirimo y'ubupadiri kuko ko kugeza ubu sinirukankwe sinasezeye ndimo mbese ndacyari umupadiri wuzuye wahagaritswe by'agateganyo nahagaze by'agate- guhagarikwa by'agateganyo ni ukuvuga ntabwo ndi gusomera abakirisitu mu misa kuko sinajya mva muri mitingi ya politiki ngo noneho mbabwira ngo nimuze tujye no mu misa aba ari njye uyivuga niko bigenda ubundi ntibibujijwe ntabwo ni- ni- ntabwo ari incompatible ni ukuvuga nta- nta- nta- mbese ntabwo bi- bihabanye ntabwo bihabanye ni nayo mpamvu nyine kugeza n'ubu na papa w'iroma uretse ko njyewe ntari papa ari n'umukuru w'igihugu ni ukuvuga nta tegeko muri duruwakano ribuza umupadiri gukora politiki ariko durakano ni amategeko ya kiliziya gatolika ntari hari rwose ndetse banavuga ko n'ubishaka ahubwo asaba na musenyeri uruhushya mbo ntituri buba tubitindaho ibyo ngibyo icyo bishaka kuvuga gusa ni uko eh, mu by- banze ko muri disipurine ubundi byabagaho muzi abapadiri babaye abadepitari n'abapadiri mu bufaransa n'ahandi ariko uko kiliziya yagiye itera imbere yaravugaga ati reka tureke kubifatanya bidatera urujijo mu bantu uvuze mu bufaransa hari n'aba- n'abakardinali babaye ba minisitiri w'intebe cardinal de Richelieu- de- de richelieu cardinal mazarin ibintu nk'ibyo Do- ntabwo ari ntabwo ari ibintu mbese bihabanye ni ibintu bishoboka ariko nyine muri disipurine ubu ngubu ni ukwirinda gutera urujijo nta kindi No- ni ukuvuga ko si icyaha mu by'ukuri umupadiri ukoze icyaha politiki ntabwo ari icyaha noneho rero ati ibyo avuga koko yabikora ni ukuri kose ariko yashyizemo akantu ngo muvuga ibyo mutembera nimba nakurikiye neza oya no- yavuze ko ari byiza cyane abona bisa naho byaba amareshya mu gihe wenda tutazabishyira mu bikorwa Yego.
Eh, uko uko njye mbibona eh, ibyo tuvuga ni ibintu bishoboka cyane nta nubwo tuvuga byinshi mu by'ukuri kuko tugaruka ku bintu niba nkubwiye ko iterabwoba ryavaho nzi aho rituruka iterabwoba ariko mushobora kurikuraho niba nkubwira nti kuvangura ubwoko leta ishobora kubirwanya bikavaho ni- ni ibintu rwose bishoboka cyane ako karengane ko kuri- ko kugira ngo leta yagombye kurenganura abantu ari irenganya abaturage ni ibintu byavaho noneho biriya bikorwa by'amajyambere ntabwo nabikora ku giti cyanjye ku mafaranga nkuye mu mufuka wanjye nta nayo nigirira ariko mfatanyije n'abaturage tugafatanya n'ubushobozi igihugu gishobora kugira rwose twakora byinshi bishoboka ku buryo mu myaka naba mpawe yo kuyobora eh, nakora ibyo nshoboye hanyuma kandi byinshi hanyuma n'aba- n'abazansimbura n'abazakurikiraho nabo bakagerageza kuri telefone dufite na gilbert gilbert we
yego thomas kabirindi akabazo kawe kagufi
yego haba mundamukiriza imitumire yego arakumva
yego haba ni ukuri najya ndamushimire kandi ngira ko ndabya nangira yego Eh, ko byashyitse mu minsi heza tukumva yuko agira byo mu rwanda ariko
hakaba iterekuri mu bujyaga ku kibuga cy'indege i kanombe biba byaturutse kuki cyangwa se kuba yatashe muri atage guhungabanya umutekano wumva bamwemera yuko abyamamaza akazoyobora u rwanda nubwo ibyo mu rwanda bisa n'ibigoye hama hagiye komaze ikindi kibazo kagufi kagufi yakagire kagufi karereye hagati y'uburundi n'u rwanda mbe ku buryo byo yozo umukuru w'igihugu kandi twubaha ni igiki yozokora kugira ngo abarundi n'abanyarwanda bongere kunywana batangire akabisi n'agahiye Ye, Jil- oya jiribe hinira aho ngaho hinira aho ngaho duhe n'umwanya n'abandi urakoze yego murakoze tomasi kamirindi ye urakoze cyane jiribe kuri kiriya kibazo cya mbere ubajije rero uti ko washatse kujya mu rwanda bakakubuza aho ntibazakubuza no kwiyamamariza kuyobora u rwanda nta tegeko ryari rihari ritubuza habayeho icyemezo nakwita icyemezo gisa n'urugomo nta muntu ubuza umwenegihugu gusubira mu gihugu cye ataje ahungabanya umutekano nta tegeko rwose rimubuza ni nayo mpamvu perezida wa repubulika ubwo yabyivugiye ati simbona ukuntu babuza umwenegihugu gusubira mu gihugu cye nawe arabyemera ko ari igikorwa cy'urugomo ubu nkaba nizeye ko icyo gikorwa cy'urugomo rero kitazongera kubaho ku buryo ku itariki ya makumyabiri na gatatu eh, tuzasho- z'ukwa mbere ejo bundi ejo bundi tuzasubira mu gihugu cyacu ibyo rero akaba ari nabyo ntekereza ko tuzakora ibishoboka byose amategeko asaba kugira ngo tubashe kwandikisha ishyaka no kwiyamamaza ibindi jiribe tuzabiganira nyuma uzabimbaza nyuma ariko nibwo bushake dufite kandi turabona bishoboka ku kibazo cyiza ubajije hagati y'uburundi n'u rwanda ni ishyano jiriberi ni ishyano kuba uburundi muri iki gihe butumvikana n'u rwanda n'ingaruka ziragaragara ingaruka z'inzara kuko turi abantu bavuga ururimi rumwe turi abantu bafite amateka amwe turi abantu basanzwe bahahirana ndarira nkababara kubera icyo kibazo cy'uko abarundi bashobora gusubiranamo n'u rwanda ni ibihugu bibiri bis- byi- byi- sinzi ukuntu nabivuga bi- bifatanye ni ibihugu bibiri bifite amateka amwe bivuga ururimi rumwe niko na- na- niko tu- tubibona twebwe rero Bafite ndamutse- n'amoko amwe.
dufite amoko amwe dufite ibibazo bimwe twashobora no kugira ibisubizo bimwe mu by'ukuri ibisubizo nyabyo bikora mu rwanda byakora no mu burundi niyo mpamvu n'ibyo mu burundi bishobora gukora n'ibyo mu Rwanda, burundi bishobora ubwo gukora mu rwanda nk'uko twari twishimiye mu minsi ishize ko mwari muri gutera nk'imbere muri demokarasi ubu hari utubazo abantu baganiraho tugakemuka ariko nkeka ko mu minsi iri imbere twebwe turamutse duhawe amahirwe yo kugera ku buyobozi twakora imishyikirano idasanzwe rwose n'igihugu cy'u Burundi kugira ngo ibiduteranya bikeya ni bikeya cyane biveho biriya bihugu byongere byihahira- bihahirane abanyarwanda babane ngewe rero ngewe rero tuvugana iwacu ni mu bugarama ni hafi ya- ya- ya rugombo mfite eh, mushiki mushiki wa data wagiye ari umukobwa ajya gushaka hakurikiye iwanyu ubwo ni ukuvuga nyagosenge masenge we- ashatse aho ngaho ni umurundi kazi witabye imana ariko nta- nta bantu tu- tubana dushyingirana tu- duhahirana ubwo ni urabyumva ukuvuga ko ufite ababyara b- b'abarundi mfite ababyara b'abarundi do- iyo ngeze i burundi aba ari iwacu mu yandi magambo ubwo urumva ngize amahirwe rero kugera ku buyobozi uburundi muzaba mwisanga mu rwanda kandi nzasaba abanyarwanda kwisanga i burundi nuko bimeze jiribe politiki ntawe izaba ishingiye padiri kuri iki kibazo cy'u rwanda n'uburundi hari igihe tujya tuganira n'abanyagihugu abenegihugu ku wa gatandatu bakisanzura bakavuga ibitekerezo byabo hari nk'umwe cyangwa babiri bigeze kuvuga yuko mu by'ukuri bo babona ni abanyagihugu basanzwe babona kiriya kibazo ari ikibazo hagati y'abategetsi b'u rwanda n'uburundi gusa perezida kagame na perezida nkuru nziza uhura bitekerezaho iki nirinda kubivuga ntyo kubera ko icyemezo gifatwa abantu bakabuza kujya mu gihugu nyine ki- kiramanuka kikagera kure ariko abanyarwanda n'abarundi nta kibazo bafitanye nk'abantu nta kibazo bafitanye nk'abaturage Ni- niyo mpamvu tuvuga ko ari ikibazo cyo mu rwego rwa politiki wenda kirenze perezida wa repubulika wenyine sinagishyira kuba perezida wa repubulika wenyine ni ikibazo cy'inyungu za politiki eh, zavanwaho cyavanwaho n'ikindi cyemezo cya politiki icyo rwose ngewe natowe none ejo ngatangira imirimo amahane no gushyamirana hagati y'u rwanda n'uburundi mu rugero byanturukaho byaba byarangiye rwose ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga umushyitsi padiri nahimana toma umuyobozi w'ishyaka ishema ry'u rwanda rikorera hanze kuri, kuri telefone dufite bucumi bucumi we
halo nawe wavuga akabazo kawe kagufiya
ariko ariko mumbabarire niyo nabaza ikibazo c'abandi baza babajije kuko ijwi rya amerika i burundi ntituryumva neza ikivuga uri mu kihe gice cy'uburundi
i bururi i bururi bururi
yego ndaza kubigeza ku bankuriye hanyuma bakirebe icyo kibazo
rero mwaba mudufashije rero na- nk'uko nabishyize kuri facebook nagomba kubaza yuko uwo mutumire mwatumiye twumvise yuko agomba kuba umukandida mu biyamamariza gutwara u rwanda ni umupatiri koko jewe nashaka kubimenya mu bwiza ukuri ko ari umupatiri nicyo kibazo nari mfite yewe yabishubije ahubwo uze kongera wumve iki kiganiro kiraza gusubiraho cyangwa se kizasubireho ejo noneho uzagitega amatwi wumve urakoze cyane
saba murakoze nawe ni umupadiri ndi umupadiri ndabigusubiriramo bucumi we ndi umupadiri uze kubisubiramo kuko urabyumva niko bimeze ye hanyuma duhamagare jean marie jean marie akabazo kawe
Eh, akabazo kanje icya mbere nagomba manze namushimire padiri thomas kandi bikaba binshimishije ko numva wogira ngo dusa n'ababa ahantu hamwe turahahirana avuze ko mu rugombo ahazi ubwo nagenda umunyarugombo no mu rwanda mu bugarama ni mu rugo ubwo rero ikibazo nagomba mbaze Ariko rero uri muri Malawi ubu ngubu.
biherutse kuba Jean Marie.
aho iwacu mu rugombo Eh, by'abasirikare b'iwacu hashatse gushamirana n'abo- n'abo mu gihugu nyine kibanyi kandi wewe nk'uko abizi arabizi yuko aha iwacu ibintu by'urudandaza tubihanahana kandi ubuzima akaba ari ariho bugenda iyo turiko turahana ibidandaza none nk'ubu aramutse yagiye ku butegetsi nko kw'ibyo bibazo abantu b'ababanyi hagera igihe bashwana bakagomba no gukozanya ko nko kuri we aramutse arongoye igihugu abona ikibazo azogikemura gute jean marie nacyo ariko yari yagishubije ahari yabisubiramo kugira ngo nawe noneho wiyumvire kandi nyine padiri nahima uyu jean marie ari muri malawi babimbwiye nabyumvise abadufasha Eh, ngaho musubize jean marie twari twakiganiriyeho rwose twebwe mu rugero byaduturukaho ikibazo hagati y'u rwanda n'uburundi ntigikwiye kubaho ahubwo utumye mboneraho umwanya wo gusaba eh, na leta iyobowe na perezida paul kagame ko rwose kiriya kibazo bagihagurukira nabo mu- mu gihe bakiri ku butegetsi bakaganira na leta y'u Burundi ibibazo biri hagati y'ibihugu byacu byombi bigashira bigakemuka abavandimwe bagakomeza bagahahirana naho kuri twebwe nitugera ku butegetsi jean marie ushatse wagira icyizere ko rwose ibyo hazabaho imishyikirano idasanzwe niko navuga ariko ntabwo ari ibibazo bikomeye byavaho aba- abavandimwe bagakomeza bagahahirana b'ibihugu byombi dufite daniel kuri telefone daniel daniel we akabazo kawe ukagire kagufi daniel ufite ikibazo kirimo nashaka ndabona uwo nyakubahwa yego
Hano, vuga turakumva eh, nashaka nashaka mubake ese koko hawuzina nagera mu rwanda rwo ashobora gutsinda paul kagame ko tuzi ko kagame ari igihe ukomeye cyane ahabona u rwanda rwamamaza bakamutsinda ye daniel urakoze reka ahita agusubiza
Eh, Daniel we amatora amatora ni kompetisiyo amatora ni irushanwa Eh, twebwe rero turareba tugasanga rwose mu gihe habaho amatora afunguye amatora yi- yigenga rwose twabona intsinzi nyakubahwa uvuze eh, perezida paul kagame yamaze imyaka hafi makumyabiri n'ibiri ku butegetsi eh, ari visi perezida cyangwa perezida wa repubulika eh, afite ibyo yakoze uko ashoboye twebwe tuvuga ko yari ageze igihe cyo kuba yaruhuka abandi bagakomeza kugira ngo demokarasi ijye mbere twebwe rero tuzi ko nkurikije uko twiteguye nkurikije ibyifuzo by'abanyarwanda nkabona nuko dutegura kubasobanurira neza umushinga dufite wabagirira akamaro njye ntabwo nshidikanya ko bazadutora rwose
feston nawe turafite feston feston yego akabazo kawe
akabazo bamujyanye mubaze Mhm.
akabazo kajyanye n'wenda n'ikibazo cy'ubushomeri bwugarije igihugu nagira ngo mubaze kuri we nk'ikintu azabukoraho akandi ka kabiri ni akabazo kajyanye wenda n'umubano w'u rwanda n'ubufaransa ese abona kuri we ari ikibazo aka kugira ngo umubano ugaruke wongere ube mwiza murakoze ye urakoze feston umwanya ni uwawe ikibazo cya Eh, kabiri cyerekeye ubufaransa sincyumvise neza ubwo wakora iki kugira ngo umubano wongere umere neza yego yego uramutse ubonye ubutegetsi yego Eh, ku kibazo cyerekeye ubushomeri feston ni ikibazo gikomeye koko Eh, ni ikibazo kijyana nanone na- n'ubukene bw'igihugu cyangwa se ubushobozi bwacyo ariko kikajyana nanone na politike nyine igamije gufasha rubanda twebwe icyo tuzakora nigeze kukivuga muri makeya mu- muri gahunda yitwa miri korine miri poroje imisozi igihumbi imishinga igihumbi aho twakora eh, iyo mishinga kandi tukayishakira abaterankunga imishinga irema akazi igaha cyane cyane urubyiruko urubyiruko rwinshi akazi imibare tuzayivuga mu minsi iri imbere ariko mu by'ukuri twaratekereje ko hari icyo twabikoraho kandi gikomeye naho ku byerekeye bijyanye na byandi twaze tuvuga byo kwigisha urubyiruko kugira ngo rwigishwe imyuga noneho n'abatabashije gukora mu rwanda tubohereze gukora tubafashe kujya gukora mu karere k'ibiyaga bigari no muri afurika n'i burayi n'ahandi ibyo byose ni politiki y'igihugu yabikora twe rero dufite viziyo kuri icyo kintu dufite uko twafasha abenegihugu kugira ngo ibyo by'ubushomeri bigabanuke mu by'ukuri nicyo kibazo cy'ingenzi burya leta ibishinzwe iyo leta iriho abantu bakicwa n'ubushomeri bakicwa n'inzara nk'uko iri kubica muri iki gihe haba hari ikibazo gikomeye tuzahangana nacyo tuzarwana nacyo dufatanyije n'abanyarwanda tuzabona ibisubizo bitari bike ku byerekeye umubano n'ubufaransa ntekereza ko ari nge uhagaze neza ku buryo umubano hagati y'igihugu cy'ubufaransa ariko umubano umubano ushingiye ku bwubahane bw'ibihugu atari umubano ushingiye ku makimbirane n'agasuzuguro umubano ushingiye ku bwubahane bw'ibihugu byombi ntekereza ko n'ubu ndi muri pozisiyo yatuma ibyo bintu nabikora neza kuko ndi umufaransa nzi uko ubufaransa bubayeho nzi abategetsi b'ubufaransa nabo ntabwo bifuza mu by'ukuri burundu amahane n'u rwanda nabo bifuza ko babana neza tuvuga ururimi rwabo bararutwigishije mu mashuri bafite uko bafashije n'igihugu cyacu ibyo ibyo leta itumvikanaho na leta y'ubufaransa ni ibintu byaganirwaho abantu bakabona ibisubizo erega erega kubwire muvandimwe ntabwo dukwiye kwemera gukomeza kuba imbohe z'amateka agoye icyo dushyize imbere ubu ngubu ni ukureba ejo hazaza cyane cyane h'urubyiruko rwacu naho ugora mu ntambara zashize z'ibihe byashize by'abantu bapfuye gutwara abatakaje ni abacu ariko bikwiye kudushishikaza ni ukutaba imbohe z'amateka urakoze fesita padiri hari akantu uvuze njye ku giti cyanjye nkunda kubaza abanyapolitiki muvuga ko u rwanda rukennye no mu burundi abarundi bakavuga ngo uburundi burakennye nyamara byaragaragaye yuko abanyafurika bicaye hejuru ya za zahabu za diyama za peteroli n'ubundi bukungu bukomeye cyane za nikeli ubu ngubu burundi bavuga yuko ari ubwa kabiri ku isi bufite nikeli muremera ko ibihugu byanyu bikennye
bibayeho gikene bibayeho gikene ariko nk'uko ubivuga kandi uravuga igitekerezo cyiza thomas kamirindi ntabwo n'ubundi asobanukirwa impamvu wambuka umupaka wagera muri kongo ugasanga bicaye kuri zahabu wakwambuka umupaka w'igoma cyangwa w'ibukavu washyika ku rwanda ugasanga ntagihari ngewe mbona abavumbuye ubwo bukungu buri munsi y'ubutaka baritaye ku gihugu nka kongo gusa ibyacu ntibabyiteho cyane ariko mpamya ko ubwo bukungu nabwo barebye neza bwaboneka ariko icyo si cyo kibazo gikomeye ikibazo ni imibere kuko hari ibihugu bidafite n'izoro n'ubwo bukungu bwo munsi y'ubutaka ariko bubasha kwiyoruganiza mu buryo bwa politiki buri muri dezeri cyangwa buri ahandi ni ubutayu n'ibyo badafite iwabo bakajya kubihaha ahandi ariko bakubaka uwaduha amahoro gusa uwaduha amahoro mu rwanda akaha abanyarwanda abanyarwanda si abanebwe bakishyira bakizana ushaka gukora umushinga akawukora leta aho kugira ngo imubangamire imubere inzitizi ikamufasha wareba ko twatera imbere ubwo rero nanjye nemera nkawe ko ibihugu byacu bidakennye burya nta gihugu cyo ku isi gikennye wenda gishobora gukena mu mutwe gishobora gukena mu kumenya uko imikorere myiza ariko ubu twaragenze twabonye uko abandi babayeho twabonye ibi bihugu byateye imbere si ugeze ngo baturusha byinshi cyane icyo baturusha ni ugukunda igihugu cyabo barangiza bakabishyira mu buryo bwa politiki kugira ngo babane mu mahoro mu gihugu cyabo ubundi bubake ibizaramba iwacu ntitwubake ibizaramba niyo mpamvu duhora mu bishya nk'ababaji ibyo abatubanjirije bakoze tukabisenya ngo tugiye kubaka ibyacu nabyo bikatunanira nyabune nyabune nta gihugu gikennye kibaho kiramutse gifite ubuyobozi bwiza bushaka kucyubaka no kubaka ibizaramba nicyo twifuriza u rwanda n'uburundi na kongo n'ibihugu duturanye
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umushyitsi padiri thomas nahimana umuyobozi w'ishyaka ishema ry'u rwanda rikorera mu mahanga kuri telefone dufite leonidas leonidas we ufite akabazo kimwe ariko
padiri tomasi yaba yaravuye mu bwato bwe yanyuze muri politiki yewe yagishubije urakoze leonidas we urakoze cyane reka dufate ejide ejide we akabazo kawe
ikibazo cyanjye mfite yego
uwo mugabo nandi padiri vuga neza uvugire neza muri telefone yawe
padiri nahimana yego
ubushize yaje mu rwanda bamuheza ku ntuza kuri taransiti muri kenya
komeza
ariko mfite kibazo sinzi ko bazashobora kugaruka mu rwanda n'igitego abaturage ubunanye sinzi ko bazakuza aje kwiyamamaza kabisa ntabwo uzi niba bazamwemerera
oya ndavuga sinzi we ko aza- ko aza- ko- ko azagira igituba abanyarwanda bamwumviseho kuba yararaga rwanda
maze rero telefone yawe ntabwo ivuga neza sinzi ugomba kuba uri ahantu hatari rezo nziza ibyo ari byo byose arongera agusubirire muri makeya ukuntu azajya mu rwanda kugira ngo ubyumve neza urakoze
ngaho nawe murakoze mbere y'uko padiri thomas usubiza reka dufate na benjamin noneho basubirize rimwe benjamin ufite akabazo kagere kagufi
sawa sawa ye njyewe nagira ndagira mvuge Mm.
mu mico yine bujumbura abapadiri nta nta bagore bazana none ko wumva umupadiri yikuye mu bupadiri akaja mu bya politike Ka- kandi nkaba nzi politike y'iwacu imwe i bujumbura yuko ata mukuru w'igihugu ategereza kuba umukuru w'igihugu ata mugore afise none ko numva wari umupadiri arafise umugore canke ba- politike yo mu rwanda yamwemerera ku- kuja muri politike ata mugore ufise murakoze
reka rakwisubiriza benjamin nta tegeko ribaho rit- ritegeka umukuru w'igihugu cyangwa se undi muyobozi mukuru w'i- mu- w'igihugu eh, ku- ku- gushyingirwa ntaribaho gusa twabonye ko mu migenzereze myiza eh, byaba byiza umuntu yubatse afite umufasha bivuga ko eh, byamufasha wenda gukora umurimo we neza ubwo rero nta tegeko rimubuza kwiyamamaza kubera ko ntashyingiwe eh, hanyuma ni- ni- ni- ni- ni mu nto- ni- nintorwa nkagera kuri iyo mirimo ubwo tuzabisuzuma neza tuzareba nta n'itegeko rimbuza kuba nashaka umugore ndamutse mbishatse igihe kigeze Ariko icyo gusa gihe wava mu ubwo bupadiri icyo gihe burundu.
bivuga ko by'ubupadiri wabihagarika bibaye ngombwa nuko nagusubiza gusa nta kundi ariko ntugire ubwoba ntugire impungenge nta tegeko ribuza umuntu kuba yaba umuyobozi w'igihugu atarashyingiwe adafite umugore mu yandi magambo ubwo umushubije ko nta mugore ufite musubije ko ntawe mfite sinashingiwe ninshyingirwa nzakubwira nuko noneho rero ejide nawe Egide- wamubwira muri make ukamusubiriramo uko uza- uko uzajya mu rwanda tubyibutse ko uzagerayo nk'uko wabivuze tugitangira iki kiganiro uzagerayo kuri makumyabiri na gatatu y'uku kwezi hasigaye iminsi cumi n'ibiri hasigaye iminsi cumi n'ibiri ndava hano muri amerika nkomeza kwitegura na bagenzi banjye tuzajyana ejide rero twebwe dufite icyizere ko tuzajyayo kuko icyemezo cyafashwe cyari icyemezo cy'urugomo na perezida wa repubulika yakivuze a- akigaya avuga ko ntawagombye kubuza umwenegihugu kugenda hari inzira nyinshi zo kugenda ariko inziza kurushaho ni uko twaba dufite n'ibyangombwa by'u rwanda kandi turanabifite ga kuko na pasiporo yarangiye burya iyo ushatse kujya iwanyu wayigenderaho icyatubangamiye si ibyangombwa icyatubangamiye ni icyemezo cy'urugomo na perezida wa repubulika yavuze ko kitagombye kubaho tukaba twizeye ko icyo cyemezo kis- kitubangamira kitubure- kitubuza uburenganzira bwo gusubira mu rwatubyaye kitazongera kubaho nta bindi niyo mpamvu dufite icyizere jide radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda obedi nawe arategereje kuri telefone obedi we
hano akabazo kawe kagere kagufi
ego ndagerageza Mm,
Eh, dusuriza umutumirwa ngaha arakumva
ego padiri yego
ego mumbabarire ndi mu burundi ariko twebwe nk'ugwaruka twama turi ko tuga- tugerageza kumviriza no kuraba ibigenda biba mu karere k'ibiyaga binini Eh, rero by'ahanini nagomba kubaza eh, iki murabye aho u rwanda rugeze muri kino gihe ndetse n'ibihugu byo mu karere eh, ni igiki mugaya ku butegetsi bw'u rwanda cyane ni igiki mubona ko hamwe mworamuka musi- musimbuye abategetsi bahari muri kino gihe imana ibafashijemwo Mwo- mwoguma mwibuka ko abo bategetsi hari ikintu bakoze Ni- ni igiki mubashimira hanyuma muzaba mukoze kuko burya umuntu wese aragira ibyiza n'ibibi yewe ibyo obedi urakoze mwongere- akabazo kawe yakumvise urakoze reka gusubiza wikwigomba mu ijambo padi
yewe muvandimwe obede eh, kare twigeze kubivugaho ko eh, iyo muri muri opozisiyo ntimwirirwa mufata igihe kirekire muvuga ngo ibyiza by'ubu- by'ubutegetsi buriho kuko nyine muba muri muri opozisiyo ariko ntimunaceceka ibyiza mubona kandi bifitiye igihugu akamaro ngewe ikintu cya mbere nshimira eh, leta iriho ni igitekerezo yari yaratangiranye cyitwa ubumwe bw'abanyarwanda kuko nyuma nyuma y'iriya ntambara na jenoside aba- leta y'u rwanda yagiyeho yitwa leta y'ubumwe bashyiraho komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge hakozwe imirimo myinshi igi- iganisha aho ngaho ariko wareba muri rusange na- n'inzego za leta zagiye zikora evaluation zagiye zikora zibisuzuma zikavuga ko ubwo bumwe butagerwaho kandi ubumwe nk'uko bari bavuze ko ari umusingi ubwo bumwe nibwo bukeneye kubakwa icyo ndakikubwira ko ngishima ariko akaba ari nacyo mperaho mvuga ko hari ibitarakozwe bigomba gukorwa kugira ngo ubwo bumwe bubaho naho ubundi ibyo kubaka imihanda ibyo kubaka amazu ibyo bintu ni ni ukubishima ibyakozwe kuko hari aba- hari abafata amafaranga yo gukora ibyo ngibyo nayo bakayirira kuba hari ibyakozwe turabishima ariko haracyari byinshi byo gukora cyane cyane muri icyo cyerekeye ubumwe bw'abanyarwanda hanyuma hakaza ikindi mu gukuraho iterabwoba mu gukuraho akarengane n'ivangura ibyo bintu rwose ukomeze ubyumve nakomeje kubyubakiraho kuko nibyo bituma ibyerekeye ubukungu bishoboka kuko ushobora gukora umushinga nk'uko benshi bayikora bakaguhombya wagura tagisi hariya mu mujyi wa kigali wagujije banki mu kandi kanya bakabirukanya abatagisi bose kompanyi bazihereye abantu batatu gusa zitwara abantu wakora umushinga wo gucuruza bakagushyiriraho imisoro iguhombya nicyo kibazo abanyarwanda bari- bakora bizinesi ubu bahura nacyo icyo ngicyo cy'imisoro ibahombya nk'ibyo byose dufite ukuntu twabyize ibyo kugabanya imisoro no gukuraho ihombya rubanda ibyo kubahiriza imishinga y'abaturage aho gufata za mono, monopolies monopole turabivuga ngo ni iki ukwikanyiza ibintu bikajya ahantu hamwe gusa leta turayigaya ko ibyerekeye ubukungu ndabivuga ku mugaragaro ibyerekeye ubukungu yabigize eh, eh, ibyo Akarima kwikanyiza k'abantu bamwe.
ikabiha amakompanyi y'abantu bamwe none rubanda ikaba iri guhomba abo b'amatagisi wabonye ukuntu abantu bakubitwa bacuruza udutaro hari umuntu ejo bundi numvise avuga ikintu cyiza ati "I- ababyeyi bacu i bugande badutungishije gucuruza ku gataro no gucururiza ku muhanda none muri kubigira icyaha mu rwanda abantu bakaraswa bagakubitwa ababyeyi bagak- bak- bakicwa Ati, ibyo bintu murumva muri kubaka igihugu igihe igihugu cyacu kitaratera imbere ngo kimere nka amerika kimere nk'uburayi mwaretse tukabaho uko tureshye tukareka kwiyemera ariko cyane cyane reba ko rubanda iriho umva ngo usubize rero umuvandimwe obedi umutima wanjye uratera utera ngo umuturage yariye umuturage yabashije kwivuza umuturage yabashije kubona aho yikinga mu nzu umuturage yabashije kubona eh, uko umwana yiga ibibazo ntaho biri igihe uzabona politiki iri kureba abaturage ko babaho nabo bakagira ubuzima bwo kubakubita no kubambura utwo bafite no kubambura amasambu yabo no kubabuza guhinga ibyo bashaka kandi inzara iri kubamara ngaho wowe cungira aho ngaho uza- uzancira urubanza ukurikije aho ngaho nimara imyaka itanu uyobora u rwanda uzambwira uti umuturage abayeho ate hari ikiyongereye naho abakire bubaka imitamenwa i Ki- i kigali nabo nibajya imbere nibarambe barakenewe ariko umuturage abayeho ate rega u rwanda si kigali gusa U- kigali ni icumi ku ijana ry'abaturarwanda abandi baturage mu giturage iwacu babayeho bate babayeho nabi inzara irabamaze inzara irabamaze kandi si njye ubivuga jya kuri site ya punide urebe uko bari kuvuga abaturage bahunga bajya kubera inzara bajya za uganda bajya n'ahandi si njye uri kubivuga ntabwo dore ko hari abavuga ngo bari gusebya igihugu jya kuri punide urebe site yaho urubuga rwaho uko bavuga ngibyo rero muvandimwe bede icyo nzahindura ikindaje ishinga si ugusebya abambanjirije ariko hari n'akabazo wabaza uti abategetsi b'u rwanda ko hari ibyo bakoze m- bazafatwa bate nyuma bazafatwa neza twebwe turashaka guca umuco wo kujya ku butegetsi muhinduye amashitani abababanjirije ntabwo bizongera kubaho uwayoboye u rwanda azahabwa icyubahiro cye abakuru b'ibihugu bazahabwa i- i- icyubahiro kibakwiye ariko n'abandi bategetsi bazafashwa mboneyeho akanya ko gusuhuza umwami kigeri watabarutse muri iyi minsi ubu ngubu umurambo we ukaba waragejejwe mu gihugu mu buryo buteye amakenga butari bukwiye uwabaye umukuru w'igihugu cy'u rwanda nkaba nizera ko ubutegetsi eh, bwa- bwa guverinoma y'u rwanda buzakora uko bushoboye umwami kigeri akubahirizwa nibura bwa nyuma nk'umukuru w'igihugu kandi agashyingurwa neza abamukunda bakamuherekeza twebwe rero tugeze ku butegetsi abariho ku butegetsi ubu ngubu babuvuyeho ntabwo tuzabakurikirana byo kubabuza uburyo no kubabuza umutekano bazafatwa neza bazarindirwa umutekano nuko bimeze muvandi ubimenye radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dushigaje umunota umwe rukumbi ariko kandi kuri telefone hari kirisi ugitegereje reka nawe tumuhe ijambo rigufiya kirisi we uvuga akantu kagufiya kubera ko tugiye ku- gusoza ikiganiro rwose hasigaye igihe gato
ego nagira mbaze umutumire aha aha mu karere k'ibiyaga binini bamye bavuga yuko abantu b'abapatiri cyane cyane abantu barongoye bari muri eglise katolike ko bivanga mu bya politiki none uyu uye ahebe- ah- ah- yahabye gukora im- gukora iby'imana agiye mu bya politiki
kirisi ariko rero yari yabishubije reka abivuga nanone yanzura oya henera aho ngaho igihe cyagiye padi musubize vuba cyane mu ijambo rimwe nk'amasegonda mirongo itatu
abapadiri bashobora kwivanga mu bya politiki ni abakiri mu butumwa bwabo bwa gipadiri agakora ibya gipadiri akivanga no muri politiki ubundi ntibikwiye ariko ndagira ngo mubwire ngo abapadiri sa ubupadiri si prison Si gereza.
si gereza ubupadiri ntabwo uba uretse kuba umwenegihugu abapadiri bashishi- barajwe ishinga ubwo numvise uvuga urwo rurimi n'ibibazo by'igihugu nabo bagira ijambo niyo mpamvu batora kandi bashobora gutorwa muvandi bashobora gutorwa gusa bapfa kutavanga imirimo ntabwo rero ngende kwivanga muri politiki nahisemo nahisemo kuba aribyo nkora ubu ngubu simbivanga rero ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti mwese uko mungana turabashimiye cyane kandi twiseguye kuba tutashoboye kuha ijambo mwari benshi pe kandi ndabibashimira cyane mu izina ry'ijwi ry'amerika maze rero naho mu kanya mu makuru murakarama